radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimiyimana iki kiganiro cy'uyu munsi ni ikiganiro duharira agasaro kaburaga kabonetse umuryango w'umubirigikazi ufite nyina w'umunyarwandakazi Hélène Veline Schmidt ubonetse nyuma y'imyaka mirongo itanu n'umwe awushaka na nyuma y'amezi abiri gusa aje mu kiganiro agasaro kaburaga iki ni igice cya mbere igice cya kabiri ndagiharira mwebwe mwese mushakisha abanyu naho igice cya gatatu kiraba icyo guhuza umusaza Andrea Ribakare n'umuryango we yari amaze imyaka mirongo itatu n'irindwi atandukanye nawo murakaza neza mu kiganiro agasaro kaburaga
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona hashize amezi abiri tubagejejeho inkuru y'umumetisi wabyawe n'umunyarwandakazi amubyaranye n'umubirigi Pierre Schmidt wari umukozi wa leta y'ububirigi mu gihe cya gikolonize madame Hélène Veline Schmidt atuye mu bubirigi yaje mu kiganiro agasaro kaburaga adusaba kumufasha gushaka umuryango we amaze imyaka mirongo itanu n'umwe ashakisha yarahebye
data yitwaga Pierre Schmidt akaba ari umukozi wa teritwari ya rwanda urundi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na rimwe
naho se mama wawe uramuzi
ikibabaje ni uko data atigeze ashaka kuba izina rya mama wanjye niyo mpamvu uyu munsi mbitabaje
yaba se yarigeze akubwira iby'amavuko yawe wavukiye he
mfite icyemezo cy'amavuko ariko gisa nk'aho ari igihimbano icyemezo mfite cyatangiwe i nyanza ya butare handitse ko mama yitwa merisiyana mukamurera ibyo mfite icyemezo cy'amavuko ariko namenye ko data yakoresheje igihimbano ni nayo mpamvu nditabaje
Et c'est la raison pour laquelle je fais appel à vous. Parce que il y avait un monsieur qui travaillait avec mon père. Euh, il s'appelait Théodomir Roi Mbiumba.
kubera ko hari umugabo wakoranaga na data witwaga tewodomiri rwabyumba yambwiye ko mama yakomokaga ibyumba mu majyaruguru y'u rwanda ko atabaga mu majyepfo y'u rwanda yampaye amakuru menshi ntabwo nashoboye kuyakurikirana ariko ubu noneho ndifuza gukurikirana amakuru yose mpawe
Vraiment, je n'ai jamais suivi ce piste parce que je ne savais pas. Mais maintenant, j'ai tellement envie de retrouver ma mère que je suivrai tous les pistes.
Dites-moi, Madame Schmidt, où avez-vous passé les Madame Schmidt, wabagahe mu myaka ya mbere y'amavuko
Je, je pense que je n'ai jamais été à Savé. Mon papa, puisqu'il était euh, ntekereza ko nigeze mba mu kigo cy'imfubyi cy'isave kubera ko data yari umukozi wa leta y'ububiligi yashatse kunjyana isave ahubwo yanshyize mu kigo cy'abihaye imana cyari muri kongo mu karere ka kivu ahitwa rubero katwa niho yanshyize kugira ngo mbe kure ya mama birababaje katwa lubero c'est là où il m'a mis pour m'éloigner de, ma, de mes parents c'est triste Je vous comprends et vous avez quitté le Congo. ndabyumva muva rero muri congo mujya mu bubirigi oui oui et quand j'étais en belgique on m'a mis dans un orphelinat moi je cherche ma mère.
yego Ma mère.
yego ngeze mu burigi banshyize mu kigo cy'imfubyi aussi eu- ariko njyewe ndashaka mama Elle s'est siko mama yabyaye mariée abandi avec bana un homme qui siko s'appelait, yashatse undi mugabo witwa faustin karangwa euh, qui nzi ko mfite barumuna banjye babiri b'impanga bashobora kuba babi dar es salaam Donc, euh, elle ndashaka s'est rwose mariée kubona et umuryango je wanjye ni sais que j'ai ngombwa des- cyane des- ntabwo nshaka des- gupfa ntarabona umuryango wanjye ndabinginze des nimumfashe jumelles que peut-être elles sont à, à Dar es Salaam. J'ai envie de retrouver ma famille. C'est ndashaka rwose kubona umuryango wanjye ni ngombwa cyane je ne ntabwo peux pas nshaka mourir gupfa ntarabona umuryango wanjye de ndabinginze retrouver ma famille.
nimumfashe S'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît.
nous allons vous aider madame la voix de l'america tuzabafasha ndabikwijeje ijwi rya amerika yashyizeho kino kiganiro kugira ngo kibafashe kubona imiryango yanyu Merci, merci, merci. beaucoup.
ndabashimiye cyane rwose
agasaro kaburaga kabonetse
twakoze ubushakashatsi namwe muradufasha ingufu zikomeye zagaragajwe na radiyo y'ijwi ry'amerika igera kuri miliyoni nyinshi z'abayumva aho bari hose ku isi umuryango wa madame verine schmidt yatangiye gushaka afite imyaka cumi n'icyenda twarawubonye turabahuza
I've shed all my tears before I've cried so nagize much.
amarira yanjye Now yose I'm just- ubu ahasigaye ni I just ukwishima was lucky enough nagize amahirwe to mpura call namwe on people mugira ubuntu who kandi care murashoboye for mufite what ubushobozi they bwo gukora do.
ubushakashatsi And then they're capable. They have the capacity to, to do it.
mwakoze muri mfura murakoze cyane cyane urakoze cyane nawe urakoze cyane Yo, imana So, ishimwe ntabwo najyaga kumubona urakoze cyane imana ishimwe
ni ugushimira venuse yakoze akazi ka- karengeye ubwenge cyane cyane nabibonye nawe kandi urakoze ndasaba rwose uwo muntu uzamubone madame schmidt eh, afite umuryango mugari uri mu rwanda mu burundi muri uganda no muri tanzania mu bavandimwe barindwi hasigaye umwe rukumbi mariana faustine karangwa ari muri tanzania ni nawe twabahuje ari mu kiganiro agasaro kaburaga ikaze ku ijwi ry'amerika uraho se urakomeye cyane Ah, ngutumiye ku ijwi rya amerika muri kino kiganiro eh, cy'umwihariko igiha- ikiganiro twageneye wowe wowe Yego.
eh, ndetse na mukuru wawe madame veline schmidt eh, nawe mariana faustine karangwa yari amaze imyaka myinshi ashaka umuryango we yawubonye yakubonye uri umwe mu bana ba- bakiriho mu muryango Eh, none nagira ngo nkubaze um, kuba wabonye mukuru wawe ari wowe muhererezi mu muryango nyuma y'imyaka yose eh, urumva umeze ute
ndumva ameze ndumva ameze meze nabi kubera kwishima narabyumvishije numva mbabaye ndababaye kubera kwishima Oh, na n'ubu ukuntu urimo kumbaza ndumva ndimo kurira birumvikana kubera kwishima menye ngo mfite mwene wacu naratangaye cyane ntangara imana imana ndayitangara cyane ese wa mana we kuki abantu bose banjye bapfuye barapfa barapfa barapfa barapfa bashiraho bose ntarabona iberina Hmm.
bamaze gushyiraho ukwezi kwa kabiri ejo bundi amaze imi- amezi nk'ane nibara ane nibara atanu ntangira kumva ngo hari mwene wacu birambabaza cyane Hmm.
cyane koko kuki ntamubonye bene wacu batarapfa ni ukubera iki ariko ndishimye cyane ndishimye narishimye na n'ubu ndishimye ndishimye cyane Hmm.
urakoze cyane Eh, urakoze cyane venuse urakoze cyane ariko sinzi niba nzamubona rwose munzanire barasa na nzamukuzanira mukuru wanjye barasa cyane njye ntabwo nsa nawe ariko bara- arasa cyane na mukuru wanjye wapfuye ejo bundi yabaga uk yego komera yapfuye mu kwezi kwa kane nabyo narabimubwiye nabyo ndatangara ni kuki apfuye batabona kandi basakoko barasa cyane n'ifoto ye ndayifite yego rwose ndakumva ibyishimo ufite ayo marira y'ibyishimo ufite eh, no kuba ari wowe usigaye ukavuga uti kuki tutamubonye mbere ngo twishimane Eh, ukomoje cyane kuri mukuru wawe ariko hari na mama wanyu Eh, iyo navuganaga na eveline eh, yesi wumvaga afite inyota ikomeye cyane yo kuba yabona mama we ndetse yarambwiraga ati ntabwo nshaka gupfa ntabonye umuryango wanjye ariko nanone ndumva ari nkaho hari ijwi rimpamagara rimeze nk'irya mama rimbwira ngo ngwino ubu niko tu- yavugaga niko yavugaga eh, ariko byaranangoye kugira ngo mubwire yuko mama we atakiriho kandi nawe ko yitabye imana Ah, mu gihe cyose yari akimushaka ariko yari ataraza hano ku ijwi rya amerika Ah, eh, twibutse gato uwo mubyeyi mama wawe mama wanyu ya- yamye ashaka kubona atigeze amenya kubera ko bamutandukanije nawe akiri mutoya akiri muto tubwire uwo mubyeyi wowe yarakureza aragukuza aragushyingira eh, yari mu ntoki ubwiza bwa mama ubwiza bwa mama ubwo nibuka Mm.
ni umukecuru ah, she was very happy yani yarishimaga ntabwo yarakaraga mama Yego.
umuntu wasekaga agaseka agaseka buri kanya ariko ikintu atashakaga ni umwanda ni umwanda Oh.
umwanda wa- wo hanze wo mu nzu w'imyambaro Mm.
ugasanga arabyutse aragiye hari aho agiye mu bakecuru bandi yaza agasanga rero twamubona aturutse kure tugahaguruka tugafata umwe ni umweyo ni umweyo bya Yego.
byo bakuri umwe- umwe- umweyo gukubura yego tugatangira gukubura abandi bakiruka mu nzu bakajya gusasa bakagira batwigira ngo mama naza rero ntadukubite yaza yasanga tutabikoze akadukubita kubera iki umwanda ubwo rero yatwigishije isuku nanjye mfite isuku mama yakundaga guteka nubwo yateka ibitoki gusa cyangwa iki- isafuriya yatekera- yatekeragamo ya- yareraga Yego.
ntabwo yari ifite yari ifite imbyiro yego yari yari yari afite isuku cyane n'ubu ngubu ibyo nkora ku mugabo wanjye ndabikora kubera mama wanjye yego birumvikana nawe waramukurikije baravuga mu kinyarwanda ngo isuku Icyo- ikintu igira isoko cyago- cyagoraga mama ni indwara yari afite yo gusimeka Mm.
yari afite a- asima yego asima Mm.
yarayirwaraga cyane kuva ngewe nkuze nasanze mama arwara asima Mm.
kuko papa yari umuganga hari imiti yamuzana- yamuzaniraga ubwo iyo miti yicaraga imuhira natwe twari twaya- twarayimenye twasanga mama arimo gusimeka tuga- tugashaka bya binini tukamuha yego hanyuma akaba arorohewe Mm.
Eh, no- ni- nicyo cyanamwishe Oh, komera 1994 agiye i rwanda kagame a- avuze ati abanyarwanda bose nimugaruke Mm.
narabubakiye narabahingiye nimuhuze mama amaze kugerayo ari mu nzu iwe ubanza yarabuze uwumuhaye ibyo binini n'iki ariko abaturanyi baratubwiye ngo nicyo cyamwishe Oh, komera imana imuhiruko ridashira none ikindi nagira ngo nkubaze birumvikana turavuga wowe ni wowe kubera ko ni wowe eveline yashakishaga eh, n'abandi bagize umuryango wanyu ni wowe wa mbere twabonye azabona n'abandi benshi ariko niwe twatumiye muri kino kiganiro uyu munsi Um, iyo ubonye verina nabyumvaga uravuga uti mfite ibyishimo bivanze n'amarira ariko kuba ubu noneho ubonye ko utakiri wenyine eh, mu muryango ndavuga ku bana bakomoka kuri madamu nyirantengwa ntabwo u- ukiri wenyine mubaye babiri eh, kuba noneho uzi ko ejo ejo bundi muzabonana kuba muvugana u- kuva nabahuza hari iki- ni iki cyahindutse mu buzima bwawe kuva wambwira ko mfite mwene wacu Mm, o- umubiri wanjye urimo gutinya urimo gutinya ntakubeshye yego urimo gutinya umunsi nzamubona nzagwa nta nubwo nzamuhobera
murabikwemereye tuzamuherekeza tuzamuzana nzagwa hasi nzagwa hasi sinzi niba nzabasha kumuhobera uzabishobora nuko ndongoye ariko ndumva atazasiga ndashaka kujya kubana nawe cyangwa ze kubane yego muzabiganira kandi byose bizashoboka mu imana yaraba ukomeje muriho hari impamvu ikomeye cyane mukiriho kugira ngo mubonane muzabonana kandi ndahamya yuko ibyiza biri imbere abana bawe nabo nabonaga bishimye bavuga bati tubonye
abana banjye barishimye bakoze gurupu yego gurupu ku isimu yanjye ubwo rero baraganira nawe nubwo naba ntari agatera bakabona isimu ye iraje telefoni ye bakaganira bamenyeranye cyane n'abana babonye nyirasenge bishimye
baramuzi bamumenye nawe yabamenye barimo kumubwira inkuru zanjye mama rwose arimo kurira buri teka uzi venuse mubwira ikintu cyambayeho icyumweru gishize na n'ubu yego nananutse kubera ntabwo ndya neza
n'ibyishimo byinshi
ni ibitekerezo nzamubona ryari ndumva nshaka no kumubona nanone muri kino kiganiro abantu benshi bagukurikiye barakwishimiye kuba wabonye umuryango kuva naguhamagara nkakubwira nti ngufitiye inkuru hari umuvandimwe wawe ugushaka nkakubwira ko ari ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi rya amerika rwose mbwira iyo nkuru wongere uyibwire abatwumva muri kano kanya nyikubwira nkakubwira ko ufite umuvandimwe wari warabirose ko bishoboka ko uzabona umuvandimwe wawe ni ukuri ntabwo nabitekerezaga ko hari umuntu mwene wacu nabona nari narahebye yani ntabwo nari mbizi ko hari umwene wacu uhari umaze kubitangaza muri bo bamaze kubimbwira nibaza barambeshya barambeshya genda n'uwundi muntu bashaka bati wowe rwose izina ni iryawe na nyoko ni iki nibwo ntangiye kubijyamo nyine umaze kuduhuza mbibwira bene wacu b'i rwanda abandi bari i bugande barishimye cyane ariko abandi bavuga ngo baguye mu kantu uzi kuvuga ngo kugwa mu kantu yego baguye mu kantu pe bati ibi bintu ni ibiki stefaniya yakoze kuki atabivuze kuva kera uyu mwana yarababaye cyane ngo yaradushatse imyaka mirongo itanu yose nibyo yego
ni ukuri maze kubabwira ntabwo babyemeye babyemeye maze umaze kuduhuza bwa bundi baganira nawe layivu maze ndabibabwira mbatumira n'ipica nibwo babyemeye ab'ibugande barashaka no kuza bati tubwire umunsi azaza tuzaze tanzania tumurebe barashaka no kuza i rwanda nabibabwiye batangiye kwitegura biteguye bati ntuze umuzane ntuze umuzane bishimye cyane cyane cyane abandi rero bari babizi nakubeshya ni ibanga ni ibanga n'abakecuru baratinya ni ukuvuga yuko mama wawe ntabwo yigeze ababwira ko afite umwana witwa eveline ushobora kuba aba mu bihugu by'amahanga ntabyo yigeze atubwira ngewe ndi umutoya ndi umwana wa karindwi kuva mu nda ya mama rero abandi bose bakuru banjye bose ntabyo bari babizi uranyumva yego ntabyo bari babizi barapfa barinda bapfa ni ngewe usigaye ni ngewe ubimenye gusa ni mbere y'uko ngusezeraho ndabyumva ufite ibyishimo byinshi hari ikindi waba ushaka kubwira bumva ijwi rya amerika muri kano kanya muri kino kiganiro ngenda ndashaka kubashimira cyane ijwi rya amerika ndabashimira cyane cyane cyane ntacyo kubaha icyo mbaha ni ukubashimira gusa imana ibafashe kandi bitazashirira kuri nge bagenderere bakomeze bashakishe abandi badafite bene wabo babuze ariko nubwo mbizi barabikora ariko bakomeze bakomeze imana izabariha ibyo bintu barimo gukora ni ibintu by'imana ntabwo tubariha ngo banzaniye everina ngo mfate amafaranga ngo mbarihe nawe kandi ntacyo ndakuriha imana izakuriha murakoze cyane venuse ijwi rya amerika murakoze cyane imana ibe namwe ibafashe mwese ni familiya zanyu
urakoze cyane nawe ndagusabira amahoro menshi hagati aho ukomeze ugire ibyishimo ukwiye urakoze cyane venuse
agasaro kaburaga
madame Hélène verine schmidt ni umwe mu bana b'abakobwa n'abahungu bavuye mu rwanda mu gihe cya gikolonize abana bavukaga ku banyarwandakazi ba se ari abazungu bamburwaga ababyeyi bakajyanwa mu bubirigi cyangwa se mu bufaransa muri ibyo bihugu byose by'uburayi naho ntibahabwa ababyeyi ababyeyi babo b'abanyarwanda babaherukaga bakibabyara umwe mu bafashije madamu Hélène verine schmidt mu nzira yo gushaka umuryango we ni antoinette nkunda nawe ni umumetisi wavukiye i butare cya rwasumo ayobora ishyirahamwe metisi du monde riharanira inyungu z'abametishi ikaze ku ijwi ry'amerika murakoze bwana venuste nta kuntu ntabashimira ubanza no kubarota nsigaye mbarota koze cyane kongera kunyakira uri umuntu mwiza biradushimishije kongera kukwakira hano mu kiganiro agasaro kabura gakijwi ry'amerika icyo wifuje cyashobotse umuryango wa Evelyn Schmidt wabonetse twagize umuhango wo kubahuza nawe twagutumiyemo uhari nagira ngo kubumva ijwi rya amerika muri kano kanya nkubaze umaze gutururukwa uko umeze n'uko wakiriye iriya nkuru iyi nkuru nayakiriye ni ibitangaza mbega hamwe abantu bajya bavuga ati umuntu yagize igitangaza uriya mubyeyi ngewe ngewe na bagenzi banjye tukiwufungura ino asosiyasiyo hashize nk'imyaka ibiri nta n'amezi rwose ashize ni nk'amezi atanu bambwiye bati hari abantu bavuye isave bagiye batwara bakabajyana mu buraya noneho bose nta benshi ntabwo baba bazi ababyeyi babo abenshi ntibaba bazi aho bava iyo nkuru rero rwose yankoze ku mutima kuva nkiri mutoya mbiwacu butari na mama yarabimbwiraga akambwira ati hari bene wanyu bagiye tujya tumenya iby'iwabo dore kanaka abana be yaheze amaso yaheze mu kirere abana be ntibajye bagaruka ubwo rero tugifungura ino asosiyasiyo twaranabyanditse rwose burya barabivuga ngo icyo wifuje kiraba twari twarabyanditse dukompoza donc amasitati tuvuga tuti on va trouver nos aînés on sera vraiment leur guide kuko numvaga ku bwanjye hariho abazifuza yuko tubazana mu rwanda kuko benshi ndabizi ko batavuga n'ikinyarwanda dayari bose nta kinyarwanda bavuga kuko bagiye ari abana bato cyane nkumva ko mbindimo ko tuzabagide wabo ubu rero rwose byashobotse noneho nagiye nkora konesanse na bake umwe n'umwe vidama imana yaramfashije naguye kuri ba ya gurupe nyine ifite iyo nyota nibwo bambwiye bati ahubwo dufite umuntu wacu rwose nta kindi akora uretse gushakisha ababyeyi nta kindi akora uretse gushakisha mama we nawe akantu telefone akambwira ati mpora ntekereza ko mama wanjye agiye gupfa ariko ashaka ko muvugisha cyangwa se umutante wanjye ati ndumva rwose uwo mumama mwaramubonye ntiyashatse nta mwana agira ubuzima bwe bwose bwa saturne utuhu yo gushaka umuryango yego
ambwira ukuntu yashakishije aseri ambwira ukuntu yagiye muri croix rouge nuko bariya abantu nabo ntabwo bajya baramugoye mbega cyane cyane kandi nawe atazi ibyo ari byo ubwo rero ngize imana niho nabajije barambwira bati kigali barambwira ati urigorira iki ko hari umuntu rwose banyoheje misiyo yawe bayinyoheje misiyo ya voice america nubwo mvuze ntibo reka nimushakire telefoni nibwo mba kontakisi none dore nta n'amezi atatu ashize muboneye abavandimwe dogo n'uyu munsi nanjye ubwanjye no mu rugo nta kindi kintu nkivuga n'ibitangaza mbega byatubayeho uravuga uti yari amaze imyaka mirongo itanu ashakisha umuryango we ntaho atageze kugeza muje hano ku ijwi ry'amerika ariko ugenda ashaka kureba cyane uko yakiriye inkuru n'uko ameze muravugana buri munsi uba umuri hafi nka mbere iyo umubonye ubona harahindutse iki muri we ubona ari iki kumenya ko afite umuryango byamuzaniye yewe mana yanjye sinakubwira gutya ni umuntu ni ariyehoze ikibazo gito gusa afite ni uko avuga ati bo uyu murumuna we ntabwo bavugana igifaransa ntibavugana icyongereza donko byose binyuraho arojisitirema kuri watsapu noneho nkamusobo nkamutelefona nkamusobanurira ntibavuze gutya avuze gutya aravuze gutya murumuna wa nawe ati rwose ati ngomba kwiga icyongereza ati nkavugana na murumuna wa na mukuru wanjye dore urumva twese nyine nduzi ko ari isi yose twese nyine twarishimye dore uriya mumama rwose yarishimye cyane n'amarira yariraga kera ntakiyarira waravuga ngo yararize akwiye none bagomba kwishima ko yatangiye kubona dore imiryango yafungutse kugira ngo babone bene wabo mu muryango w'abametishi bakomoka mu rwanda ari abari mu rwanda ari n'abari mu bihugu by'uburayi ndetse na amerika ntaho batari ishyirahamwe ryanyu rifata hose abametisi bo ndahamya yuko eveline schmidt nari nabivuze mbere niwe ubaye imfura y'abametishe mu kiganiro agasaro kaburaga muri uwo muryango wanyu w'abametisi iyi nkuru bo bayakiriye bati mu magambo make yo barayikiriye neza cyane barishimye banyohereza amafelitasiyo twese kandi ndababwira nti ntabwo ari ryo jyenyine nk'uko nkunda kubivuga ni mdm ni metisi du monde yadushakiye yakoresheje ubushakashatsi kugira ngo tukugereho barishimye barishimye cyane rwose ku buryo ahubwo mukomere kuko mukomere kuko n'abandi batangiye kwemeza ko bishoboka hari n'uwo twaganiriye mu kanya arambwira ati njye ntabwo nari nkibyitayeho n'ibyo byose ariko nanjye ubu ngiye gutangira mbishakishe urumva kuko bose bageze mu myaka hafi mirongo irindwi mirongo irindwi n'itanu hariho abari bararetse barakuyemo amaso bazi ko ntaho bahera bakumva nka eveline kubera ko eveline yagiye ashakisha kenshi bose babizi ko yabuze ni uko baravuga rero bati ubwo eveline bishobotse n'abandi birashoboka ahubwo mwitegure bwana venisite
urakoze cyane ndagushimye cyane kuba wigomwe kano kanya uri mu kazi ukaza hano mu kiganiro agasaro kaburaga ngaho rero ukomeze ugira akazi keza n'amahoro y'imana murakoze cyane kandi imana ibane namwe ikomeze ibahe urukundo mufitiye ababashakishiriza ndabizi ko ari akazi katoroshye ariko imana ikomeze ibarinde kose ko turabakeneye cyane urakoze cyane
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda iki ni ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga hashize imyaka makumyabiri n'umunani mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine umwana w'umukobwa witwa bernadette mukarwego ukomoka ahahoze ari komine ya runyinya muri butare yakoraga akazi ko mu rugo arera abana b'umugabo wari utuye i kanombe witwa karemera lambert barahunganye bagerana muri congo igihe inkambi zasenywaga baratatanye mukarwego yafashe umwana w'umuhungu yareraga amutahana mu rwanda amujyana umuryango aho se yakomokaga aramuhageza arigendera uyu munsi lambert karemera nawe umaze imyaka makumyabiri n'itanu atashye mu rwanda ari mu kiganiro agasaro kaburaga arashaka guhura n'uwo mugiraneza atuye mu karere ka nyabihu mu murenge wa muringa akagari ka rwantobo umudugudu wa rwanda rugari ndashaka kukubwira ko nshaka umukobwa wankoreraga kandi wangiriye akamaro wareze umwana wanjye noneho turahungana mu ntambara tugeze muri congo turaburana ahungana umwana wanjye w'umuhungu amugeza mu rwanda amugeza iwacu amaze kumugeza iwacu twaraburanye ngewe nasigaye muri congo mpungutse nsanga umwana yaramutegereje mu rugo kuba icyo gihe uwo mukobwa naramushakira naramubuze zambuze nawe bambwiraga yuko avuka muri komine runyinya mbere y'intambara yakoraga iwawe wari utuye hehe narinduye i kanombe nyarwunga yakoraga iwawe yagukoreraga iki yareraga abana banjye hanyuma muri mirongo icyenda na kane murahungana nayo murajyana yego tugerana muri kongo ajya gutaha se yakubwiye ko agiye cyangwa se amayira yabaye abiri mutandukana utazi aho agiye n'umwana wawe utazi umujyanye byagenze gute kugira ngo mutandukane umutekano wabaye mukeya noneho ubaye mukeya turatatana ariko we agendana n'umuhungu wanjye icyo gihe ariko nza kumenya ko yahungutse kandi umwana akamugeza iwacu aho navukaga muri komini giciye
hanyuma utashye umwana umusanga mu rugo
musanga yaramusigiye mushiki wanjye ngewe nahungutse icyenda na icyenda na karindwi we twatatanye icyenda na gatandatu kuva muri mirongo icyenda na karindwi kugeza magingo aya ubu hashize imyaka makumyabiri n'itanu ntabwo uramenya amakuru ya mukarwego ntabwo namenya amakuru ye kandi ndayakeneye pe niba akiriho nta rindi zina mukarwego yari afite berenadeta mukarwego berenadeta yakoraga iwawe rambere karemera i kanombe niho wari utuye uwo mwana w'umukobwa mukarwego benadette yari afite imyaka ingahe muri mirongo icyenda na kane ugereranije
yari afite nk'imyaka cumi n'umunani gutyo
urumva aracyari mutoya n'ubu ni umugore wijigija niba akiriho turagerageza kumushaka niba yumva ijwi rya amerika muri kano kanya azagushaka azadushaka azatunyuraho kugira ngo tubahuze ariko nagira ngo nkwibarize karemera wowe utashye uvuye muri congo ukagera iwawe ugasanga umuhungu wawe arahari utazi uko yahageze bataranakubwira yuko ari mu karwego wari umufite ubonye umuhungu wawe wumvise umeze ute narishimye birenze birenze urugero kandi n'uwo mwana ubu ni umugabo arakuze ahora amunyishyuza amumbaza afite n'umugore wo muhungu ubu se nibwo bwa mbere mumushakishije hano ku ijwi rya amerika cyangwa se hari ubundi buryo mwakoresheje mbere bwo kugira ngo mumubone nta bundi buryo twakoresheje ngewe numvishije agasaro kaburaga numva bamunshakira kandi nta handi hantu nashakishije ni wowe numvishije ko iyo uhuzaga abantu benshi cyane baburanye yego tuzagufasha rwose ndabikwijeje kugira ngo tuguhuze n'uwo mugiraneza wakurereye wagukugereje umwana wawe mu rwanda muhungukanye reka nkwibarize ntabwo inka ziratangwa ziragabwa ntawe uzisaba kandi rero nta n'inyiturano y'urukundo ibaho ariko nagira ngo nkwibarize uyu bernadette mukarwego ushaka birumvikana urashaka kumubwira ko yakugiriye neza ni iyihe nyiturano umushakira uramushakira iki muri makeya ndamushakira kugira ngo mushimire ariko nanone imana mubonye imana nayo nayishimira birenze kandi n'uwo muhungu wanjye aramushaka cyane rwose tuzakora uko dushoboye nizere yuko mukarwego niba akiriho akumva niba kandi hari n'undi muntu waba uzi umwana w'umukobwa ubu ni umudamu wijigije witwa mukarwego benadeta wakomokaga muri komini ya runyinya mu majyepfo y'u rwanda ubu wagomba kuba ari nko muri huye mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda uwamumenya yatubwira hano mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'amerika rambere karemera rero ndagushimiye cyane kuba warizeye kino kiganiro cyanyu agasaro kaburaga ngaho ugire urugendo rwiza mu by'ukuri ni ukubashimira no kubasabira ku mana
agasaro kaburaga kabonetse
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga uwitwa ntwari eme yaraduhamagaye hano ku ijwi ry'amerika ashakisha umuvandimwe we ariko ashakisha n'abavandimwe ba papa we bashobora kuba bari muri tanzania inkuru ya andre ribakari wavuye mu rwanda akajya muri tanzania akagaruka mu rwanda akomotse burundu ariko kandi akaba ari nyakamwe abavandimwe bose bashobora kuba bari muri tanzania twabanje kuyibwirwa n'umuhungu we ntwari papa batandukaniye muri tanzania papa yari yaje mu burundi bo basigara muri tanzania aho bita tabora ubukene ari aho ngaho papa wari he yego turi kumwe none se ubwo amakuru ya bene wabo batandukanye se uyazi kukurusha nimba uri umwana we oya ntayazi nawe azi amazina yabo kuko batandukanye kera nakoze igereranya kuko arakuze ntabwo ari kwibuka neza numva bishobora kuba ari nko muri mirongo irindwi na gatanu ariko se ashobora kumvugisha akambwira byibuze uko batandukanye yego mwavugana wamuha gato
muraho amakuru muzeye meza ni meza namwe muraho turakomeye ni venute nshimiyimana hano ku ijwi rya amerika uwo muhungu wanyu arimo arambwira ngo ararangisha abavandimwe banyu mwaburanye andrea ribakare abo bavandimwe bawe mwatandukanye tabora ya tanzania mwatandukanye mute abo bavandimwe mwatandukanye mwatandukanye mute niba nabasize yewe nza mu burundi hanyuma ubasigayo ntiwongera kumenya amakuru yawe uribuka umwaka mutandukana ni nka mirongo inani gutya na gatanu niki cyatumye ubasiga muri tanzania ukajya mu burundi icyo gihe nagenda nk'icyo gupagasa gutyo sinzi umuntu ari nkurikiye wundi ari mfite ikinga nkoresha ngeze mu burundi rero birakomera sinasigaho vuba nyine hanyuma uva mu burundi uza mu rwanda
hanyuma mva mu burundi nza mu rwanda none se kuva muri mirongo irindwi na gatanu kugeza uyu munsi nta kandi gakuru wigeze umenya ka bashiki bawe na barumuna bawe wasanga ari barumuna bawe ndibwira ko nka minani ashobora kuba ari muto kuri wowe urambwira nta makuru yabo wongeye kumenya reka nta makuru nongeye kumenya habe na gato kuko narakurikiranye sinzi ukuntu byagendekeye ntabwo wigeze umenya ko yenda nabo bashobora kuba baratashye mu rwanda bakaba bari aho ngaho mu rwanda oya ntabyo ntabyo namenye kabisa nta bandi bavandimwe mwari mwarasize mu rwanda mbere yo kujya muri tanzania
ntabo mbere y'uko muhungira muri tanzania mwari mutuye hehe
twari dutuye ahantu muri komine nyazo i bugina muri perezida icyo gihe ari perezida ya butare muri komine nyazo ahantu hitwa i bugina ibugina muhava kubera hari inzara hari imirwano hari nta mibereho myiza nari mbafite hari ba data wacu bavukana na papa kuri nyina batavukana ku isi ntabwo bari bamereye neza uhitamo gusuhuka urigendera
fata wa muryango wanjye rero ufata umuryango wawe ugenda ari nyiramatabaro umuhungu wawe yambwiye amazina menshi harimo nyiramatabaro harimo minani harimo nyira nyiracumi harimo mukarusine harimo mutungirehe hakabamo mukanyandwi na kamanayo ni amazina menshi bose ni abavandimwe bawe turavukana neza kuri papa na mama bose bariya urababwira uti nimuze duhunge twigendere duhunge bene wacu batumereye nabi
hamwe na mama icyo gihe na mama wawe waramujyanye mama wanjye utaramujyanye ahubwo yapfiriye gusa bukenke
komera ubwo rero komera komera muragiye bose mugiye bukene muravuga muti turatura hano kugira ngo bazadutsinde ikagina ya ntyazo nta kanunu kabo wongeye kumenya nta muntu ukomoka aho muri tanzania aho ngaho kene waba arakubwiye ati abavandimwe bawe narababonye hari abanyarwanda benshi bavuye muri tanzania bari mu rwanda nta wigeze aguha amakuru y'umwe mu bavandimwe bawe
nta n'umwe ntawe ndabona nabonye umwana wawe ntwari yeme niwe wahamagaye hano ku ijwi rya amerika tubwira ati ndarangisha mu kanya navuganaga nawe ariko atangiye kukumbwira ndavuga nti mpa nyir'ubwite nivuganire nawe ntwari yavukiye burundi yavukiye tanzania yavukiye rwanda yavukiye he aha yavukiye burundi kubona uwo muhungu wawe adafite ba nyirasenge ntagire ba nyirarume kuba ari muri tanzania ntabwo wigeze uvuga uti uyu muhungu wanjye reka njye kumushakira ba nyirarume na ba nyirasenge aho bari akeneye kubamenya kandi undi mu rwanda nyine u rwanda se ntiwarusohokamo ngo ujye kureba aho abavandimwe bawe bari nta bushobozi mfite aho kugumya gutambagira mu rwanda hose bitabaye iby'ubushobozi ariko gushaka uragufite gushaka ko ndayifiteho gusa ubushobozi nibo ndafite nyibwirira wa musaza we kubaho utari incika ariko usa nayo ukabaho nta bavandimwe kandi wari ubafite kubera ko nta makuru yabo uzi uduhe nk'impanuro na hano ku ijwi rya amerika hari abandi basaza benshi bagomba kuba bameze nkawe nabo badafite imiryango kubaho utagira umuryango ugakura udafite umuryango kandi uri umugabo warigeze umuryango wumva umeze ute niyihe mpanuro birababaje kubera nanjye ntabwo merewe neza nicyo cyatumye nyine nkurikirana nyine ndagukurikirana umuhungu yawe akurikirana yakubaza nyine we nifuza kuba namenya nanjye umuntu akora muri abo bose ntiyabuze n'umwe yaba akiriho hari n'uwo mwana wanjye yenda yaranashatse yenda yaranabyaye singizi yenda yaba akiriho muzeri bakare ndagushimiye cyane ko wafashe kano kanya kugira ngo tuganire hano mu kiganiro agasaro kaburaga urakoze cyane nuko nubwo nawe urakoze wansubiza uwo muhungu wawe nkamusezeraho
halo intwari yemewe urakoze rero maze kuvugana na papa wawe yampaye amakuru yose nari nkeneye kandi wakoze kumutwaza ijambo nicyo kubyara bimara ngushimire ko waragize umuhate wagize umuhate ukomeye cyane amezi yarashize ari menshi ariko turashyize turavuganye ngaho rero ukomere uzajya ukomeza wumva ijwi rya amerika yego mukomere namwe nzakomeza nyumva
agasaro kaburaga
nyuma y'imyaka hafi mirongo ine yavuye mu rwanda andreya ribakare hari abari bakimwibuka bamwumvishe avuga ku ijwi rya amerika baramumenya amakuru bayatugezaho kimwe no ku muryango we inkuru y'umuvandimwe umaze imyaka mirongo ine utabona yakirwa ite nimumve amoni nkiriyehe atuye mu karere ka nyanza umurenge wa muyira akagari ka migina umudugudu wa bugina wiyalo ndakumva ndakumva ni nkiriyehe tuvugana yego yego niwe ni venuste nshimimana hano ku ijwi rya amerika mu kiganiro agasaro kaburaga nari nguhamagaye nari nguhamagaye kubera ko sinzi niba ari umuhungu wawe yarampamagaye ambwira ati hari umuntu wacu warangishije mufite ambwira ko yitwa andreya ribakare nararebye nsanga koko andreya ribakare yaraje hano mu kiganiro agasaro kaburaga ubwo rero nagira ngo nkubwire yuko Andrea ribakare koko yanyuze hano yanyuze mu kiganiro ashaka abavandimwe be ubwo nawe uri umwe mu bavandimwe be rero
ni data wacu rwose wowe uri se wawe
oya we ni data wacu data wanjye ni ukuvuga yuko ava indimwe na papa wawe na papa umbyara yego mukaba mwari mumaze igihe kingana iki mutabonana ese ugira ngo ugenda namuzi ntabwo umuzi
yewe ntabwo umuzi yagiye nk'iri umwana mutoya ariko se abo bajyanye ba urumuna be bakuru be se cyangwa na nyina bo urabazi hari nka ba mukasine ba mukanyandwi ba kamanayo abo ngabo urabazi yewe ntabwo mbazi nanjye mba mbabwirwa n'abakecuru bakuru bo mu muryango yego hanyuma se aho ngaho mu rwanda ahafite umuryango ubu ngubu nimba ahuza muramwakira arabona umuryango ko navugaga mu kiganiro ko asigaye ameze nk'aho ari nyakamwe buriya rero yewe maze kubyumva abantu bamaze kubimbwira byaranshimishije kuko yaba ari nawe muntu mukuru twaba tubonye mu muryango rwose mwaba mubonye umutware w'umuryango ni ukuri rwose byadushimisha twamwakira pe yego
twiteguye kumwakira rwose kuko nari narabibwiye abandi banyamuryango batuma karibu kora ibishoboka byose naboneka umva uzakora ibishoboka byose tuzagufasha
ubu se iyi myaka yose mwamaze mutazi amakuru y'abo bene wanyu bagiye muri tanzania mwumvaga batakiriho kuri mwebwe cyangwa se mwumvaga mugifite icyizere ko hazaba hari ukiriho yewe nta cyizere cyo kuba twari dufite dukurikije uko abantu bagiye batahuka tugategereza tugaheba ni nayo mpamvu twari twararekeye kuba we atararekeye agakomeza agashakisha ariko nabifashijwemo n'umuhungu we witwa ntwari eme nibutse abumva ijwi rya amerika wo ntwari eme niwe waje mbere aranshaka arambwira ati mfasha gushaka bene wacu bagiye muri tanzania bajyanye na data biza kuba ngombwa ko mvugana na se kugira ngo asobanurire numve neza aho ikibazo kiri kugira ngo nshobore no gufasha n'abandi bamwibuka niyo mpamvu mwashoboye kumugeraho kubera yuko mbangira ngo umuntu ambwire ampa amakuru ahagije yatuma umuza amumenya kuba uwe yarabashakishije akaba babonye uyu munsi aho mu muryango urambwira uti twiteguye kumwakira kuri mwebwe bizagenda gute murifuza yuko yakwimuka akaza aho ngaho mu majyepfo y'u rwanda aho yavukiye aho ngaho ntaza kongera akahabona akahahumeka akumva umwuka waho akanywa amazi yaho akanywa inka zaho murumva bizagenda gute rero twebwe twifuza ko yaza yego
ariko bibaye na ngombwa akatubwira aho ari tukamusanga akaba atuye yenda afite ubuzima abayemo akifuza ko yaza hano ariko akamenya ko tukiriho tukabonana nawe akaza akadusura natwe tukajyayo tukamusura yego icyo yakwishimira twabana nawe tukamufasha ni ukuri tukamugenderera nk'abana be tukamusura ariko ashatse no kuba hafi yacu nabyo turabyishimiye twamwakira noneho ndumva ibyiza ibyiza ni uko waguma hafi ukaguma hafi nkamushaka nkareba ko nawe ari hafi ngiye guhamagara ndebe ko mubona n'aba ari hafi ndagira ngo mbahurize hamwe hano mu kiganiro agasaro kaburaga ntawe ugize aho ajya byose tubirangirize hano kugira ngo ibyo byishimo ufite ubikomerezeho ye utegereze rero hanyuma muhamagare nsabe abamfasha bamuhamagare hanyuma nkubwire ni kuri telefoni ndayifite mu biganza murakoze kandi
abari ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko Andrea bakareba mubonye ko ategereje igihe kirageze kugira ngo ahure n'umwe muri bene wabo yasize mu rwanda hashize imyaka mirongo itatu n'irindwi amone nkiriye he ari umudugudu wa bugina mu karere ka nyanza
ndategereje nawe alo
karame karame amoni nkiriye he nari nagutinje kuri telefone nari ngishaka nari ngishaka mwene wanyu Andrea Ribakare ari kuri telefone namubonye ari hano muri hano mwembi mu kiganiro agasaro kaburaga Andrea Ribakare uranyumva ndakumva nagira ngo rero nguhuze kuri uyu munsi na bene wanyu bari aho ukomoka intyazo uyu nguyu muvugana ni mwene so wanyu witwa amoni nkiriyehe amoni nkiriyehe suhuza uyu mwene wanyu andiriya ribakari musaza muraho muraho muraho muraho ni amahoro ndi mwembi amoni nkiriyehe mwene sebuturo sebuturo ni murumuna wawe yego
none rero twumvishije itangazo ryawe urangisha ushakisha umuryango biranezeza nk'umuntu usigaye ku isambu yego none rero twifuzaga kumenya aho uri nk'abanyamuryango wawe abana bawe abahungu n'abakobwa turahari eh kane ko n'uwumva uwo nguwo ntamuzi sinzi avuka nayo se avuka nayo ibugina se
yego mvuka hano i bugina nyine ndi umuhungu wa sebuturo ntabwo nzi wagiye ndi mutoya ah yego yego ndakumva sebuturo ndamukumva nsa n'umwiruka
Eh, ni murumuna wawe sebuturo na kaje amiyeri
ah na kaje amiyeri yego kaje aracyabaho se kaje yarapfuye eh Eh, ariko no.
abana abana turahari akundi nuko nuko ubwo ugiye kudu- ugiye kuduha umwirondoro wawe tuzagusure umwirondoro ntabwo turi bu- buwutangire hano mu kiganiro agasaro kaburaga kubera impamvu zo kubungabunga umutekano bwite wa buri wese Eh, hano icyo nshinzwe nyuma yaho ni ukuza kubaha n- nimero za buri wese kugira ngo mushobore kuganira mwiherereye muri kambere muvugane muvugane aho muzahurira ibyo nibyo muri bukore Ah, nagira mbabwire ko umurimo wanjye hano niho urangirira uzakomereza mu gushakira abandi bavandimwe andriyari bakare ari ku bikivi gikomeye ndagisohoje Eh, nagira ngo nkubaze ribakare Eh, umuhungu wawe ntwari ari hafi aho niwe waje hano mu kiganiro bwa mbere eh, avuga ati nimunshakira abavandimwe niba ntwari ahari nagira ngo mubaze gatoya ah, wamumpa yego alo wi ntwari yeme uraho ndaho ndaho ndashima imana byandenze kubyakira wabikurikiranaga byose wabyumvise ko papa wawe abonye umuryango aho ngaho mu rwanda yari arimo avugana n'umuhungu wa se wabo witwa amoni nkiriyehe nawe ni ni umusaza n'umugabo w'igikwerere mukuru nshatse kukuzana hano mu kiganiro agasaro kaburaga kubera ko ari wowe waje hano ibi byose niwe byaturutseho ushakira papa wawe umuryango Eh, urambwira uti byandenze
byandenze bya- byandenze na- ndikumva n'amagambo yabuze ariko ndashima imana kuba mbabonye ngaho rero ukomeze ushimire imana nicyo cyangombwa hanyuma witegure utegure n'uwo musaza kugira ngo muzabonane eh, na bene wanyu ndashimira imana cyane nkashimira radiji rya amerika nawe venuste imana ikongerera imigisha pe Oh, urakoze cyane Eh, nawe iyo mugisha tuzayisangire Eh, nagira ngo rero unsubize papa wawe kugira ngo asezeraneho na bene wabo Eh, gatoya iminota mikeya turimo turasiganwa n'amasegonda ariko eh, mumpe alo eh kara muzehe muzehe ribakare rero nagira ngo ngushimire nongere ngushimire ubwizige n'urukundo wagaragaje no, no kwihangana muri iyi myaka yose ariko burya ngo rutegaminsi rwategera uko umugabo ateze niko ategurirwa Ah, ntabwo rero wategerereje ubusa eh, urabona ko agasaro kaburaga kaguhuje n'umuryango nagira ngo ngushimire ubwo bwizige kandi ngusezereho hari icyo ushaka ko ku- kongeraho mbere y'uko usezeranaho na na nkiriyehe yego yego ndeka none karame none ndakubaza ndakumva hariya mu mahanga se bo bazaboneka hari waroma abo mu mahanga ubu nibyo nakubwiraga ngo u- ukoro yacira abagabanya iyi ni intambwe ya mbere tuzakomeza ntabwo tujya duhagarara gushaka abantu babuze baburanye n'ababo ntabwo ari igikorwa cy'umunsi umwe si ik'ijoro rimwe ni igikorwa gihoraho Eh, hanyuma imana yamana abantu bakaboneka turakomeza tugashakisha n'ubu rero nabo basigaye muri tanzania ndakwizeza ko niba hari ukiriho tuzamubona nicyo mvuga umuntu wese ukiriho azaboneka uwo tutazabona ni uwitabye imana ariko hari n'abitabye imana tumenya ko bitabye imana tugahumuriza imiryango tukayifata mu mugongo ndakwizeza rero yuko tuzakomeza kugushakira abavandimwe bawe basigaye muri tanzania n'ababa bari i burundi abatwumva muri kano kanya uwaba yibuka umuvandimwe we witwa andreya ribakare yaza hano ku ijwi ry'amerika akatubwira yuko hari icyo bapfana nkiriyehe ngaho rero ni uyu wowe hari icyo ushaka kongeraho ndagira ngo mbasezereho nakira abandi mu kiganiro agasoro kaburaga icya mbere ngusaba ni uko nyine tubonana uduha kuri telefoni ukaduhuza kuri telefoni nomero zanjye izanjye bakazibona n'izabo nkazibona ibyo nabikwemereye ubundi icyo nongeraho mbere ya byose ni ukugushimira wowe kabiri no gushimira radiyo ijwi ry'amerika ubundi imana ikomeze iguhamagara amazima kuko ibi byose bikorerwa mu mubiri muzima guhamagara amazima kandi radiyo yanyu turayumva cyane turayikurikira mu rwanda turayikurikira pe
ni byiza cyane rwose ubu nzajya nyikundisha n'abandi kuko yewe niboneyeho ibyiza abandi batari babona ndishimye ubu byandenze abanyamuryango ndababwiye amarira yaje byandenze ndetse kumva mbonye data wacu nige nari nsigaye ndi mukuru mu muryango kandi mfite imyaka mirongo itanu n'irindwi
bwana nkiriyehe ibyishimo byawe ni ibyacu hano ku ijwi rya amerika kuba utwijeje kuzakomeza ku ukurikira iyi radiyo yanyu kuba uzayikundisha n'abandi kuba utubwiye yuko muyumva muri benshi ni mwebwe dukorera ni mwebwe tubereyeho ntacyo twageraho mudahari twese twubakira hamwe tugasenyera umugozi umwe kugira ngo dushobore guha abantu kwizera no kubaho gukwiye ngaho rero mwese ndabashimiye hano mu kiganiro agasaro kaburaga hamwe n'abamfashije kugira ngo nshobore kubahuza nawe ntwari ndetse unshimirire na Emmanuel mugisha wa telefone kenshi ambwira ati twumvise yuko dufite umuntu wacu witwa andreya ribakare manuel mugisha rero nawe umushimirire nawe andreya ribakare ndagushimiye ngaho mukomere mugire umunsi mwiza yego ngaho mwakoze nishimiye kukumva nubwo tutarabonana imana ishimwe rwose ko wamuye n'umunyamuryango imana izabikora tuzabonana imbona nkubona amaso ku maso turakwiteguye
radiyo murayinyambuye radiyo murayinyambuye ariko nabuze uko mbigenza kubera ibyishimo mufite nkiriyehe uwo muganira ntabwo ari andrea ribakare ni umuhungu we witwa ntwari eme niwe uhishe ufata antene arayigabiza niko bavuga mu kinyarwanda ariko mbuze uko mbigenza ndabaretse kugira ngo muganire burya umwana uganira na na se wabo ntacyo wamukoraho ntwari nimukomeze amasegonda mirongo itatu hanyuma musubize radiyo y'abandi nanjye nkomeze nyikoreshe mbwira bumva ijwi rya amerika rwose ibikurikira mu kiganiro agasaro kaburaga nimukomeze umva nishimye byandenze imana yo mu ijoro ihabwa icyubahiro ihabwa icyubahiro pe nishimiye kukumva cyane ndetse ntegereje no kuzakubona imana ishimwe icya mbere no kuba venusi itaduhuje ibindi we araza kuduhuza turavugana birambuye ni ukuri rwose naduha imirongo turahita tuvugana amayinite turayashaka arahari rwose ndakuvugisha reka twe kumugora tumuha akanya akomeze akazi ubundi imana yo mu ijuru ikomeze guhamagara amazima murakoze cyane rero ngaho umunsi mwiza naho mu kanya mukomeze muganire muri kambere nyamena
agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse
ahantu dusoreje ikiganiro agasaro kaburaga mbashimire kuba mwagikurikiye muri benshi iki ni ikiganiro cyanyu nawe niba ufite uwawe wabuze hamagara ikiganiro agasaro kaburaga nimero ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana